achamaa harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee ameerikaa akka mul'attan sagaleen ameerikaa sagantaan afaan oromoo raadiyooniidhaan dambalii gabaabaa meetir baandii 22-2531 irratti televiziyooniidhaan immoo naayil itiyoo saatiidhaan kallattiidhaan magaalaa waashingtan diisii istuudiyoo 53 irraa kan isinii darbuudha guyyaan har'aa jimaata amajjii 28 bara 2022 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo amajjii 14 bara 2014. Qophiilee keenya addaa keessatti gabaasaalee adda addaa qabna gara gabaasa keenyaatti ce'uudhaan duratti kan dursu oduudha oduu har'aaf qabnu immoo kan dhageessiftu jaallannee gammadaatii garattis dabarsa.
Attamooltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduun jimaata har'aaf qabnu kunoo. koreen fannoo diimaa kan addunyaa meeshaalee wal'aansa fayyaa akkaan barbaachisoo ta'an gara tigraayiif naannolee ollaaf geessuu kan itti fufe ta'uu beeksisee jira jila garee kanaa kan itiyoophiyaa keessa jiruuf dubbii himtuu kata'an faaxumaa seeter raadiyoo sagalee ameerikaaf akka ibsanitti kan akkaan barbaachisan meeshaalee wal'aansa fayyaa marsaa lammataa kaleessa maqalee dhaqqabee jira. mootummaan itiyoophiyaa irra deddeebi'uun akka labsetti michoonni keenya gargaarsa dhala namaa tigraay akka dhaqqabsiisan gochuuf geejiba balaliinis ta'e konkolaataan gargaaraa jirra jedhe ta'us garuu karaa samaraa abaalaa maqalee daandiin geessu kan gargaarsa dhaqqabsiisuu fi carraa tokkittii ta'e sun yeroo ammaa marsaa lammataaf addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf afaar keessatti weerara gaggeessaa jiruun cufameeraa jedha. faaxumaan waan lubbuu namaa oolchuuf gargaaran samii irraan gara tigraayitti dhaqqabsiisuu itti fufna jedhani kunis gama aangawoota itiyoophiyaan deeggarsa taasifamuun ta'uu ibsan gargaarsi kun bulchiisa naannoo afaarii fi amaaraa keessattis kennamaa akka jiru ibsameera jechuudhaan addis shakkol gabaaseera. tallaalii dhukkuba covid-19 ittisu kan gosa faayizer yuunaayitid isteetsi gama koovaaksiin itiyoophiyaaf ergite miliyoona tokkoo fi kuma dhibba ja'aa fi kuma saddeettamaa fi dhibbi tokkoof digdamni dhaqqabuusaa finfinnee kan jiru eembasiin yuunaayitid isteetsi har'a beeksisee jira. kaayyoon keenya tokkittiin lubbuu namaa oolchuudha ka jedhu ibsi eembasii kun tallaaliin kun iddoo lamatti qoodamee amajjii 24 fi 26 dirree xayyaaraa boolee dhaqqabeeraa jedha kunis waliigalaan uummanni ameerikaa itiyoophiyaaf adoolessa 17 bara 2021 kaasee tallaaliin arjooman kan farra dhukkuba covid-19 miliyoona ja'aaf tuqaa tokko geessisee jira weerara covid-19 xumuratti tolchuuf gaarii fi quubsaa akka ta'e meeshaan tokko. Tallaaliidha jedhee Ameerikaan tallaalii kana biliyoona tokkoof tuqaa tokko bittee addunyaaf raabsuuf cicha akka qabdu ibsamee jira. Haga har'aatti yuunaayitid isteetsi tallaalii miliyoona dhibba sadiif miliyoona jaatamii shan biyyoota dhibba tokkoof kudhaniif arjoomuun ishee beekamee jira. Gamtaa tallaalii gaabii jedhamuuf miseensota akka ta'an sagaltamii lamaaf akkasumas biyyoota miseensa gamtaa Afriikaaf kennuuf. weerara kana sadarkaa addunyaatti faccisuuf waadaa pireezidaant joo baayiden seenan fiixaan baasuuf gargaara jedhameera gara fuula duraattis gamtaa afrikaa fi waaltaa to'annoo dhukkubootaa kan afrikaa waliin qindoominaan karaa gama koovaaks tallaalii kana ardittii keessatti waliin ga'uuf hojjechuu ka barbaadan ta'uu ibsi embasii yuunaayitid isteetsi kan finfinnee irraa baase kun hubachiiseera. guyyoota muraasa darban kana keessa addi bilisummaa uummata tigraay yookaan tplf bulchiisa naannoo afaar keessatti duula waraanaa gaggeessaa akka jiru ibsuusaa kan ilaaleen kan gaafataman dubbiimaan ministirii dantaa alaa yuunaayitid isteetsi need piraayis wal waraansi haaraan naannoo afaar keessatti ka'uun akkaan yaaddessaa ta'uu fi kan hundi keenya beeknu gargaarsi dhala namaa akkaan barbaachisaa ta'e akkan dhaqqabne ittisuusaaf gamni hundumtuu tarkaanfii fudhatan dhaabuu akka qaban irra deebinee gaafanna jedhan. kaawunsiliin ministeerota amajjii 26 labsii yeroo atattamaa kan guutummaa biyyattii keessatti hojiirra oolaa jiru kaasuu fi murannoo qabu ni simannaa ka jedhan need piraayis murtiin kunis mana maree bakka bu'oota uummataan raggaatee akka argatu nan abdadhaa jedhan mootummaan labsii yeroo atattamaan namoota hidhee ture hunda akka hiikuuf gaafanna jedhanii paartileen biyyattii keessaa hundi. marii guutuu biyyaatti hirmaatanii itiyoophiyaa badhaatee fi deemokiraatawaa taate argamsiisuuf mul'ata qaban akka walii qoodan jajjabeessinaa jedhan mariin kun caasaa haqaa ifa ta'e kan waliigalaa argamsiisuuf cicha jiru dabalachuu qabaas jedhanii jiran guyyoota muraasa dura jilli addaa kan yuunaayitid isteets saatarfiildiif ittaantuun ministeera dhimmoota afrikaa fe'en muummicha ministeeraa abiyyi ahmed waliin marii bu'a qabeessa gaggeessuu isaanii kan ibsan piraayis jiloonni gamasitti malan kunis tokkummaa abbaa biyyummaa itiyoophiyaaf daangaa isheef cicha qaban ibsaniiru jedhan. pireesidaan baayiden torban lama dura muummicha ministeeraa abiyyi ahmed waliin bilbilaan dubbachuu isaanis ned piraayis yaadachiisaniiru. keeniyaa keessa kan jiru embasiin faransaayii lammiiwwan biyyoota gama dhihaaf akeekkachiisa of eeggannoo labsee jira dhuma torban kanaa irratti lafatti lammiiwwan biyya alaa walitti qabaman kan akka hoteelaa galma daldalaa gurguddaa keessumaa kan naayiroobii keessaa akka hin dhandhe gaafate embasiin jarmanii gamas jirus lammiiwwan isaa akka of eeggannoo godhan akeekkachiiseera. poolisiin keeniyaa akka jedhutti akeekkachiisa shororkaa kenname argineerra kanaaf eegumsa jabeessinaa jedhee jira aangawoonni keeniyaa ammoo gama isaaniitiin haleellaa shororkeessotaa karoorfame kanaaf deebii kennuuf jecha humnootii nageenyaa lakkoofsaan ga'oo ta'e bobbaasnee jirra jedhaniiru. maalaawii keessatti jandoora obaa fi lolaa bishaanii konyaalee 15 keessatti yoo xiqqaate nama 19 ajjeesuun kanneen biroo 100 caalan madeessuu aangawoonni biyyattii ibsaniiru koomishiniin waa'ee balaa kan maalaawii chaarles kaalemba kamisa kaleessaa akka jedhanitti namoota mooraa keessa jiraniif nyaati hatattamaan barbaachisaadha roobni waan itti fufee jiruufis namoonni lafatti daahatan barbaadu jedhanii. bakka da'annaa caalaa ammoo namoota mooraa keessatti walitti qabamanii jiranii hundaaf nyaatatu barbaachisaa jedhaniiru iddoo hedduutti imallee akka arginetti boqqolloon namoonni mana keessaa qaban manca'ee fi tortoree waan jiruuf jecha namni waan tokko yoo farkaan qabu jechuun ibsan namoonni kuma dhibba lama mana kuma afurtamii saddeet keessaa irra hedduun isaanii manaaf qeerraa kan godaanan yoo ta'u. haala hamaa mudate kanaan miidhamanii jiru lolaan bishaanii guute sadarkaa ibsuun hin danda'amne dhaqqabuusaa immoo jiraattonni dubbataniiru kun sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. raashaan baatii dhufu yukireeniin weeraruu akka dandeessu kan argisiisu carraan ifa ta'e jira jechuudhaan pireesidaan joo baayiden gita isaanii kan yukireen vilaadimir zeleniski kamisa kaleessaa akeekkachiisuu isaanii ibsi waayit haawus irraa ba'e hubachiisee jira. pireesidaan baayiden raashaan baatii dhufu jechuun guraan dhala keessa yukireeniin akka weeraruu maltu carraa ifa galaatu jira jechuu isaanii dubbi himtuu kaawunsilii nageenyaa biyyoolessaa kan waayit haawus emilii hoorn ibsanii jiru kanas ifatti dubbachuudhaan baatilee hedduufis akeekkachiisaa turree jedhan raashaan gama isheen kamisa kaleessaa akka jettetti awurooppaa gama bahaa keessatti muddamsi laaffachuuf carraan jiru xiqqoodha sababiinsaas yukireen miseensummaa neetoo keessaa akka baatuuf akkasumas biyyoonni gama dhihaa waraanaa fi meeshaalee isaanii biyyootii raashaa waliin waldaangessan keessaa akka baasan gaaffii raashaan dhiyeessite ameerikaan ega diddee booda ministeerri dantaalaa raashaa sargee laavroof akka ibsanitti. gaaffii keenyaaf deebii ameerikaan laatte waan gaarii tokkoon qabu garuu waan hanga tokko dhimmootii sadarkaa lammataa irratti marii jabaan akka gaggeeffamu karaa banuu malaa jedhaniiru yuunaayitid isteetsiif michoonni ishee kan awurooppaa gaaffii ijoo mooskoon gaafatte fudhatama dhabsiisan dippiloomaatii yuukireen kan sadarkaa olaanaa akka jedhanitti aangawoonni yaada pireezidaant puutinitti dhiyeeffachuuf deeman qabu. dubbii himaan isaanii dimeetri peeskoov immoo deebiin raashaa dhiyeenyatti dhufuuf jira jedhanii marii itti fufuuf yeroo hundaa carraan jira kunis fedhii keenyaaf kan ameerikaati jedhaniiru. abbaan murtii mana murtii muummichaa kan yuunaayitid isteets kan turan istiiven biraayer kamisa kaleessaa hojiirraa soorata ba'uun isaanii pireezidaan baayiden bakka isaanii nama akka buusan carraa kennee jira. pireesidaan baayiden waadaa yeroo duulana filadhaa seenan eeguuf jecha dubartii ameerikaa hidda dhalata afrikaa bakka biraayer bu'an maqaa dhahaniiru kanarratti oduu booda gabaasa qabna oduun har'aaf qabnu kanuma.
oduudhaa fi jaallanneen galateeffannaa hordoftoota keenyaa amma immoo gara qophiilee keenyaa faniitti ceena. godinaalee kibba bahaa oromiyaa torba keessatti uummanni 1800 olii hongeedhaa fi saaxila ba'uu isaanii koomishiniin hongeedhaa fi sodaa balaa akkasumas immoo kaafamtoota misoomaa oromiyaa beeksisee jira koomishinarri koomishinichaa mustafaa kadir sababa hongee kanaatiin beelladoonni kuma dhibba tokkoo fi kumni saddeettama du'uu isaanii himaniiru naakoor malkaa dhimma kana irratti gabaasa qopheesse qaba itti aanee dhiyaata.
Naannoo Oromiyaa godina Booranaa aanaa dirree keessatti jiraataa ta'uu isaanii dubbatu obbo Godaanaa Nuuraa erga waggaa darbee jalqabee roobni yeroo lama jechuunis arfaasaa fi ganna waan hin roobin hafeef hongeedhaaf saaxilamuu dubbatu namaa fi beelladoota irrattis hubaatii qaqqabee jedhan akkasitti ibsu.
Sababa roob irraa ka'een hongeen nu mudate midhaan gannaa hama caamnillee cufan badan gama horiillee horii waan nyaatamee horiin horii guddaa irraa hawate horii guddaa dhumate amma sababa horii dhiisamnu nama sodaachuu jira. Horiin hongeen irraa raawwatu gara horii soddoma hongeen kudhanii afur du'anii jiranu deebisee onana roobii xiqqaan tokko bubbisee bubbee ta'anii gari loon kudhanii jaanarra du'an balaan nam loon saddeettamarra du'an nami duri shantam qabu loon afurtamii du'anii kudhan hafan nami loon digdam qabu sadii hafee jira biftanaan waan jajjabduu laftan kee jira waan hin jaan nami nu bobbosuu jira nam dandisee jirruutti onanaallee gar nam kudhanii wayii nam iyitai kabeetta miilli nu iyitai.
Obbo Godaanaan gargaarsi ni barbaachisa jechuun waamicha dhiyeessanii jiru.
Koronaatuun onni siin fidamtuun horsiisa. Horsiisa horiitiin ka fidamtu yoo biftanaan deemte waan onni sun namatti deemtuu fi yaagi danda'u inni yoo jirtu warri mootummaa hajiir wal qabatee uummata kana balaa kan irraa dandamachiisuu fi uummati kun gar jireenyi isaatti aduu waaqa biratti aduu nu bira ejjanii inni yoo cufatti ejjan aduu nu bira ejjanii waan jedhamu.
Koomishinarri Koomishinii Hooggansa Sodaabalaa fi Kaafamtoota Misoomaa Oromiyaa Mustafaa Kadir godinaalee kibba bahaa Oromiyaa torba ta'an keessatti namoonni kuma dhibba saddeetii ol ta'an hongeedhaaf saaxilamuu isaaniis dubbatanii jiru.
Godinaalee jahaan torban tokko Boorana, Baalee Bahaa, Gujii Bahaa baay'inaan hongeen kan keessa mul'ata yoo ta'u, Gujii Lixaa fi Baalee Lixaas akkasumas Harargee Lixaa fi Harargee Bahaas beeltiin sun akkuma jirutti kibba bahaa Oromiyaa kan jedhamu roobni yeroo lama roobni arfaasaa fi gannaas waan roobnee fi bakka roobettis rooba gahaa waan hin arganneef hongeen uumamuu danda'amee jira. Roobni yeroo lama roobni kun margi akka hin margine godhee jira. Harooleen akka gogaan godhee jira. Margi yoo hin jirre naannoo horsiisee bulaatti bishaan yoo hin jirre miidhamni horii irratti dhufa. Miidhamni horii irratti yoo dhufe immoo deemee deemee gara namaattis dhufuu danda'a waan ta'eef kun ilkaan sadan jalqaba fulbaanarraa kaasee yaa'u mallattoon kun jira waan ta'eef keessattuu godin Booranaa aanaa hunda aanaa kudha sadii hundaa irratti godina Baalee Bahaa aanaalee gammoojjii jedhaman irratti mul'atee jira. Kanaaf godinaalee kaawwan irrattis bifuma sanaa wal fakkaata. Akka waliigalaatti namni kuma dhibba saddeetii fi dhibba lamaa fi afurtamii afur tanaan dur hongeedhaaf takkaayyuu gargaarsa kan hin arganne jechaadha. Gargaarsaaf saaxilamaniiru jechaadha.
Sababaa hongee kanaan hubaatii beelladoota irra ga'e yommuu ibsan.
Akka waliigalaatti godinaalee ammasii kaase kanatti horiin sababa hongee kanaan miidhame gara loon kuma dhibba tokkoo fi kuma saddeettamii saddeetii ol kan ta'u du'ee jira jechaadha. Horiin baay'ee ta'u gargaarsa namaatiin kan lafaa kaasan jira. Horanna loon nuti beennu loon mileena jahaaf tuqaa shanii oliidha kan jira jedhamee kan beekamu. Horiin kun olmost miidhamaa jira.
Koomishinarichi itti dabaluudhaan mootummaan hongeen kun balaa hamaa akka hin qaqqabsiifneef hojjetaa jira erga jedhanii booda dhaabbilee mootummaaf miti mootummaa akkasumas hawaasa irraa wanta eegamu jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Lubbuu namaa sababa rakkoo kanaatiin akka miidhamne hojii mootummaan hojjechaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaas mootummaan federaalaas qindoominaan gargaarsi midhaan nyaataa bifa gahaa ta'een godinaalee kanneeniif akka dhiyaatu godhamaa jira. Rakkoo hongeen uumee kanaan lubbuun namaa hamma ammaa darbee hin jiru. Gargaarsa bifa gahaa ta'een godinaalee hundaafuu dhaqqabsiisaa jirra jechaadha. Tokko kanaadha. Lammaffaa rakkoo marga loonii hiikuudhaaf hamma tokko marga fe'uun baay'ee ulfaata. Keessattuu Booranaa irratti loon Booranaa akka sanyii filatamaattis ilaallama waan ta'eef pirsentii kudhanuu yoo boonni dheerate hambisuu kan danda'amu jedhame jedhamee margi fe'amaa jira. Deemee deemee gahaadhaan miti jechaadha. Yoo akka mootummaatti kan hojjechaa jirru tarkaanfilee adda addaa uummannis akka fudhatu. Ollaa rooba gannaa argatanii akka godaanan hamma tokko warri goggodaanes jira. Bishaan rakkoo hammaataa jira. Bishaan namaas kan horiis jechaadha. Kanaaf bishaan kana furuudhaaf bootteelee mootummaanis akka dhaqqabamu ta'ee jira godinaalee kanneeniif keessattuu Booranaaf Baalee Bahaa kanaan kan miidhamaa jiranii amma tokko bootteen dhaqqabee jira bootteen kunillee akkuma margaa gahaadhaa miti kana amma dhaabbileen dhuunfaas dhaabbileen mootummaas miti mootummaas kan deeggaran mobilaayizeeshinii uumaa jirra qaamol kan biyya keessa jirus kan biyya alaas jirus gammoojjii oromiyaa kana keessatti rakkoo hongee amma uumame kana gargaaruudhaaf cinaa akka dhaabbatudha deeggarsi amma godhamaa jiru hordoffiin akka mootummaattis godhamaa jiru kun cimee itti fufuu qaba.
Gama biraatiin sababaa dhabamuu nageenyaa wal qabatee manaa fi qe'ee isaaniirraa namootni buqqa'an namoota kuma dhibba shanii ol ta'aniif gargaarsi taasifamaa jiraachuu dubbatanii jiru. Komishinar Mustafaan.
Kibba lixa Oromiyaa fi kibba Oromiyaa irratti fi jiddugaleessa naannoo Shawaa lixaatiin wal qabate namoonni buqqa'an jiru. Ji'a tokko turee kan deebi'u jira safarri yoo nagaa ta'e bultii kudha shan turee kan deebi'u jira. Ji'a lama turee kan deebi'u jira. Ammaaf garuu buqqa'anii gargaarsa kana argachaa jiran namoota kuma dhibba shanii ol ta'u.
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa namootni miiliyoona afuriif kuma dhibba sagal caalan sababaa balaa uumamaa fi namtolchee irraan kan ka'e gargaarsa mootummaatiin jiraataa akka jiran komishinar Mustafaan itti dabaluun ibsanii jiru. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Kamisa kaleessaa abbaan seeraa mana murtii muummee yuunaayitid isteetsi Istiifan Biraayer akka soorama bahan beeksisan. Kunis akka pirezidaantiin yuunaayitid isteetsi Joo Baayiden dhaddachichaaf nama biraa filatanu carraa kenneef. Baayiden waadaa yommuu duula filannoo taasisan seenanii akka waadaa seenan sanaan bakka sanarratti nama dubartii saba gurraacha irraa taate bakka buusuu jedhameeti kan eegamaa jiru gabaasni dabalataa itti aanee dhiyaataati hordofaa.
It's that next generation and the one after that, my grandchildren and their children. They'll determine whether the experiment still works. And of course, I am an optimist and I'm pretty sure it will.
Abbaan seeraa Istiifen Biraayer yommuu akka soorama ba'an himan haasaa taasisan keessatti akka jedhanitti dimookiraasiin Ameerikaa ammayyuu qoratamuu yookaan yaaliirra jira jedhan. Yaaliin yookaan qoratamni kun akka hojjetu dhaloonni dhufu dhaloonni achi aanu ijoolleen ijoollee kootii fi ijoolleewwan isaanii ni murteessu. Abdiin qaba ni hojjeta jedheen amanaa jedhaniiru. Soorama ba'uun Biraayer pirezidaantii Joo Baayiden akka bakka bu'aa filatan isaan gargaara. Kun hojii pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi isa tokkoo fi isa barbaachisaadha. Manni murtii muummee mootummaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti damee furtuu ta'edha. Tarkaanfiiwwan bulchiinsi manni maree bakka bu'ootaa fi mootummaan fudhatu irratti murtoo dhumaa kan kennu mana murtii kana. Pirezidaantii Baayiden nama filatanu dhuma ji'a kuraan dhalaa keessaa beeksisuuf deemu.
will be someone with extraordinary qualifications, character, experience, and integrity. And that person will be the first black woman ever nominated to the United States Supreme Court.
Namni an filadhu nama dandeettii amala muudannoodhaa fi amanamummaa addaa qabudha. Namni sun dubartii gurraattii amma ammaatti mana murtii muummeetiif filatamuudhaa fi carraa hin arganne ta'uu malaa jedhan. Abbootiin seeraa sagalan kan muudamanii umurii isaanii guutuu akka tajaajilanuuf. Biraayer abbootii murtii ilaalcha giddugaleessa qaban keessaa isaan tokko kan filatamanii pirezidaantii dimookiraatotaatiin warreen biroo kan filatamanii riippaabilikootaani sadan isaanii bara doonaald tiraampi waggaa afur keessatti kan filatamaniidha baaraak obaamaa waggaa saddeetii fi aangoorra yommuu turan abbootii seeraa lama filachiisan. Inni sadaffaan warra riippaabilikootaatiin fudhatama dhabe yeroo ammaa seeneetii yuunaayitid isteetsi keessatti teessoo dhibba keessaa shantamni kan dimookiraatotaati. Baayiden bakka bu'oonni dimookiraatotaa hunduu akka nama isaan filatanii deeggaran abdii qabu. Baayiden nama ilaalcha madaalawaa qabu yoo filatan riippaabilikoota keessaa sagalee lamman tokko hin dhabanuu jedhan addaam waayit dhaabbata Ameerikaan Intarpiraayiz Inistituut jedhamurra.
But the Democratic coalition does not want a moderate judge. Um, uh, they want somebody who's very strongly committed on certain issues.
Garuu jedhu addaam garuu bakka bu'oonni dimookiraatotaa nama yaada giddugalaa qabu hin barbaadan nama kan akka yaqa hakkaa fi dhimmoottan biroo irratti ejjennoo cimaa qabu barbaadu dubartii saba gurraachaa irraa taate filachuun waadaa pirezidaantii baayiden dursanii seenanidha kanaafuu filannoon isaanii waadaa isaanii irratti waan murtaa'uudha jedhan baayiden biraayeriin kan bakka buusuu barbaadanii filannoo walakkeessaa inni ji'a sadaasaa baranaa ittuu hin qaqqabin filannoo sana irratti riippaabilikoonni yoo senetii mo'atan waggoottan lamman hafan pirezidaantii baayiden. fi yeroo jabaa ta'uu danda'u. Hordoftoota keenya guyyaan har'aa jimaataa qophiin ittaanummoo qophii guyyaa jimaataa labata. Tigisti gammee waa'ee misingaa irratti qophii dubbatu qabdi garseettiin isin dabarsa.
Akkam ooltan kabajamtoota daawwattootaa fi dhaggeeffatoota keenyaa qophiin labataa jalqabeera ani tigisti gammeeti. As Yuunaayitid Isteetsi Yuunivarsiitii Perduu keessatti. Barsiisaadhaa fi qorataan ta'an Dr. Tasfaayee Mangistee sanyii misingaa dhukkuba dandamachuu danda'u garee isaanii wajjiniin irra gahan ibsaa tibba kana yuunivarsiitii isaanii baasee irratti ibsameera. Waa'ee qorannoo isaanii hoomil ka'an harka qotee bulaa sanyiin kun hooma akka gahuu danda'u. Akkasumas immoo biyya kam kam keessatti oomishamuu mala han jedhu irratti Dr. Tasfaayee dubbiseera.
Dhukkuba adda addaatu jira kan misingaa fi midhaanota adda addaa qabachuu danda'u. Keessattuu immoo dhukkuba antraaknos kan jedhamu tokko hoo inni akka waagii wayiiti jechuudha. Hoo inni midhaan qabate midhaan sun immoo du'aa hoomaayyuu oomishuu hin dandeessu midhaan isin kennu jechuudha. Dhukkuboota misingaa dhukkubsan keessaa filannee dhukkuba kana. irratti qorannaa jalqabne jechuudha.
Itoophiyaa dabalatee biyyoota Afrikaa keessatti midhaan misingaatii fi jangaadaan nyaata bu'ura keessattuu hawaasa hongeedhaa fi hanqina midhaan nyaatatiif saaxilamu biratti. Akka dhaabbanni mootummaa Yuunaayitid Isteetsi beela fi dhiheessa nyaataa irratti hojjetuuf fiid the future jedhamu jedhutti Afrikaa biyyoota naannoo Sahaal keessatti qofa uummanni harki torbaatamni. maddi humna nyaataa irraa argatu jechuunis kaalolii irraa argatu midhaan kana sanyii misingaa Itoophiyaa keessa jiran gara kuma lamaa olii gareen isaanii erga qoratee booda waan itti milkaa'an laalchisee Dr. Tasfaayin.
Isaan keessaa an dhukkuba dandamachuu danda'u an simbirri baay'een jaalanne an callaa baay'ee kennu argame jechuudha hojjaa san keessa qoratame waggaa shanan jahan kana keessa kun immoo irra guddaan. saayintistoota yookaan qorattoota Itoophiyaa Inistituutii Qorannaa Qonnaa Itoophiyaa fi Inistituutii Qorannaa Oromiyaa isaan wajjin wal taaneet hojjetame.
Sanyii misingaa amma qorattoonni yuunivarsiitii Perduu argatan sanyii jabaa dhukkuba waagii an afaan Ingiliffaatiin Antraaknoos jedhaniin dabalatee dhukkuboota kaan midhaan misingaa balleessan an dandamatu ta'uu kanaafis uummata miliyoonaan lakkaawwamu jijjiirama qilleensaatiin rakkoof saaxilamaa jiruuf dhaqqabuuf abdii jiru ibsii jalqabaa ji'a amajjii keessa jirru kanaa marsariitii yuunivarsiitichaa irratti bahe in agarsiisa qorannoo geggeeffame an hoogganan saayintistiin kunis.
asitti immoo Perduutti akkasumatti misingaa gosa gosa addaa baay'ee keessaa qorannaa gonnee. Tokko isaan keessaa an dhukkubni hoomaan qabanne arganne jechuudha. Maal goonee sanyiin kun maaliif dhukkubni isa tuquu hin dandeenye maaliif dandamachuu danda'e jennee saayinsii moolekulaar baayoloojii fi jeenoomiksii jedhu kana hojiirra oolchinee an jiinii dhukkubni akka hin qabne godhu arganne jechuudha. Antiraaknoos kanan ammasiin jedhe san isa duwwaa odoo hin taane dhukkuba biqiltuu adda addaa akka dandamatu gargaara jechuudha. Kun egaa Itoophiyaa keessatti hojjechuudhaaf idaa rakkisaa ta'ee fi asitti saayintistoota teeknika guddaa qaban isaan qaxarreeta asitti hojjetanii isa tokkichi karaa lamaan jechuudha. Karaa tokkoon ammuma warruma Itoophiyaa wajjin hojjennee ammuma hojiirra ka oolu ammuma harka qotee bulaa ka seenuu danda'u arganne jechuudha. Karaa biraatiin immoo jiinii takkitti ka dhukkuba dhoowwitu misingaarraa. arganne jechuudha. Kana dura hojiin akkasii baay'een jiru. Keessattuu sanyiin dandamatu argamus sadarkaa jiinitti gadi bu'anii immoo kan argatan namni baay'een jiru. Kanaaf akka odeeffannoo guddaan qophaa'ee yuunivarsiitiin kunis immoo akka wanta guddaa lakkaa'eetti pirees riiliizii qopheessee baasee jechuudha. Kanadha.
Karaa biraatiin akkuma addunyaattuu midhaan baay'ee barbaachisoo ta'an keessaa misingaan. shanaffaarra jira midhaan kun hongee dandamachuu danda'uu fi qilleensa adda addaa keessatti oomishamuu danda'uun isaa immoo keessumaa biyyoota guddachaa jiran keessatti lubbuun namoota miliyoona dhibba shan ta'anii irratti hundaa'a. Egaan sanyiin kun qorannoo bira darbee harka qotee bulaa bira hoomgaa gaafii jedhuuf Dr. Tasfaayin.
Kana booda maal goonaadha nama. Amma akkasumaan waraqaa barreessinee pablishii goonee dhaabuun faayidaa homaa hin qabu nuuf anaafis hin qabu. Maal goonaa amma jiiniin sun akka waan tokkootti itti fayyadamnee misingaa gaarii ta'e misingaa namni barbaadu namni jaalatu biddeen gaarii kennu garuu dhukkuba dandamachuu hin dandeenye baay'eetu jira. Amma jiinii san fayyadamnee karaa misingaa horsiistootaan garas dabarsuu hin dandama jechuudha. Kun immoo nuun jedhu baayooteknoolojii fi kanuma tiraadishinaali jechuu kiyya malee isa GMO namni jedhee odeessuyyuu miti. Misingaa jiini kana qabu kana kan hin qabnetti dabarsuu hin danda'ama. Akkuma laal horiifaa loon faranjiif loon biyya keenyaa wal horsiisuun hin danda'ama miti. Akkasuma jechuudha. Akka warra diqaalaa horsiisuun inni warra plant breeding akkasiin isa ega dabarsinee booda amala misingaan sun qabaatu odoo baay'een jijjiirratiin maaliif jiini san ijaa beeknuuf ishuma duwwaa kophaatti dabarsine jechuudha. Biraan dabarsinuu misingaan qotee bulaan qabu sun amala isaa isa duraan qabaatu akka biddeen gaarii kennuu danda'u hundumaan balleessina jechuudha.
Ongeedhaa fi jijjiirama qilleensa laalchisees akka itti fayyadutu jira.
Misingaan amma ijaa ongeen baay'achaa jiruu fi gara naannoo bishaan xiqqoo ishii wayyaa qabu ho'ina qabutti deemaa jira. Naannoo amma wallaggaa naannoo baakkoo amma siin jedhu kana ongeen baay'een jiru. Garuu waqtiin gaggabaabbachaa jira ongeen baay'een jiru. Naannoo akkasiitti callaa guddaa kenna mishingaan. Garuu hoo dhukkubni jiraate naannoo sanii. callaa kennuu hin danda'u jechaadha. Ija ongeen jiraatuuf mishingaan amma naannoo akkasitti biqilfamaa ijaa jiruu fi jiiniin keenya sun achitti gargaara jechuudha.
Yuunivarsiitiin Perduu bakka Dooktar Tasfaayin itti barsiisanii fi qorannoo itti geggeessan qorattoota akka looreetii nyaata addunyaa bara kuma lamaa fi sagalii Piroofeesar Gabbisaa Ijjataafaa bakka keessatti hojjetani. Beektonni biraan illee akkasuma jiru.
Hariiroon Parduun akkuma beekamu yuunivarsiitii guddaadha. Biyya kanatti Research Universities kan jedhan Land Grant kan jedhan keessaa isa guddaadha. Pirojektiin kun sagantaan inni keessatti qabu tokko qorannaadha. Kan biraa immoo ijoollee PhD sagantaa PhDtti as fidnee barsiisuu fi achumattuu immoo barsiisuu deemnee tokko. Kana kanaan ijoollee barsiisuu jechaadha. Kan isa caalaa immoo nama gammachiisu hin jiru. ijoolleen amma barattee fixxees jirti ankaraarras jirtu jirti jechuudha. Kana karaa maallaqaatiin kan nu gargaare USAID waggaa jahan darbe kana keessa isaan baay'ee nu gargaaraniiru karaa maallaqaa. Piroojektii biraa immoo Piroofeesar Gabbisaa wajjin qabna turre duraanii isaan immoo warra Biil Milindaa Gates Foundation isaantu nu gargaare. Piroojektiin sun xiyyeeffannaan isaa ongee kan danda'u mishingaa barbaaduu fi aramaan straayigaa jedhamu. Ashturii yookaan immoo wiichwiid jedhamu kan immoo jira. Innis immoo baay'ee mishingaa balleessa. Isarra immoo ka danda'u ka dandamatu barbaadaa turre. Isarrattis immoo bu'aa wayii arganneerra. Egaa kaafuun duratti waan ta'uun beekamu kanuma babal'isnee. qorannaa guddisuu qorannaan keenya immoo akka qotee bulaa bira gahuu godhuu ijoollee immoo as fidnee barsiisuu biyyattis immoo barsiisuu gorsa kennuu kana kanadha jechuudha fedhiin keenya. Saayinsiin baay'ee barbaachisaadha. Saayinsiin immoo ijoolleen hoo akka gaariititti baratte saayinsii kiyya amma baayoloojii biqiltuuti garuu saayinsiin bal'aadha teknoolojii adda addaatu jira. Egaa ka Kan ammoo kan fooyyessu maali qulqullina barnootaa biyya keenyaatti akka wayyaa'uu fi fuulduratti kun jijjiirama guddaa jiruu biyya keenyaa qotee bulaas kabiraas ka fooyyessu saayinsii kanarratti akka jabinaan hojjennu nu barbaachisa.
Qophiiwwan keenya irratti yaada qabdan nu barreessa. Karaa feesbuukii facebook.com voa oromoo irratti nu argattan. Tiwutariidhaa fi instaagiraam irratti at voa afaan oromoo jettanii hoo nu barbaaddan. jirra sagantaawwan keenyas karaa kanaan hordofuun dagatinaayin ani Tigisti gammeetiin torban mata duree biraatti walitti deebina nagahan.
Hordoftoota keenya sagantaa keenya har'aa asuma irratti raawwannaa qophii keenya Wiixataatiin amma walitti deemuutti bakka jirtanitti fayyataa hangaaf qaaduu moroodaatti nagaatti.